hello my people una don hear una don hear say dem say olori naomi don issue court letter to di Ooni of ife na wetin one blog site bring out to my people una know say di katakata dis thing don dey rain since last year say di Ooni of ife and im wife whether queen naomi and prophetess naomi na two things na she be she be queen she be prophetess their marriage no dey again o even last year abi this year rumor come fly for social media even me i carry the rumor say she don born because na wetin we see for social media now we dey bring come our channel to come touch light o oh. now the thing wey be say dem talk now say dem say olori naomi say somebody say e no get good adviser say e no get better people wey e dey advise her say dis im mama na im be the problem wey be say dat girl guilt say now dem don advise her say make e carry court paper go give oni of ife now i come dey wonder say sure court paper how is dat possible to give a whole king court paper say na wetin okay oh, from the place where this i see this story they say she go carry court paper the adviser make carry court paper give a husband say the husband since wey be say he he he comot am for palace he never hear anything from her. front he no go back he no go He no know her status whether she don't marry abi she not dey for marriage she no know she just dey like that for the past like that and Oni of and no break silent, no talk anything. The only thing what be say, be say they do, be say they just send and come out for palace, say she dey break a lot of palace rule. All right, to my people, a lot of people call they say, na the mama na be the problem of this girl. Say in mama to do. in mama no advice in daughter where, in daughter self eh, it e too overdo the thing. Say too much of everything is bad if person dey marry if person dey marry e no dey carry all im family dey go marry say na the mistake wey be say naomi do be that na to carry all im family follow body say dem dey go marry who does dat where dem for dey marry say person dey go marry mama go pack load leave house go sit down for palace just so and dem say the mama the the things wey the mama do no too good say because the mama come too dey interfere for the marriage any small thing go e go ask eh, naomi wetin wetin dey happen naomi go dey hint am of wetin dey happen between him and the king and una know say this, this king na na king wey be say e suppose to be adore and worship na im be the god apart from the heavenly god wey dey heaven na im be the god wey be say naomi go serve for earth but im go serve heavenly father so he no come dey reverend the king the way supposed to the reverend the king all the time he leg dey for as church church church e no come They do the wife the work of the the duty of a wife for house so so church activity where they go find am for palace they no go see am during the time wey we say koro burst out you know they no say in come in im say, say wetin make they no dey see am for palace be say as the koro they in dey pray in dey pray so that uh, God go intervene. You dey pray so that God go intervene. You no come you come neglect your role, your wife role as a as a wife. So tell you come dey comot for palace anyhow. They say Ooni of Ife no dey see am. You e know they see am. You e know they do the things wey be say e suppose to do. You know say woman wey be say e marry newly Supposed to dey with her husband two four seven for where. Eh, eh, uh, uh, today or Sunday in a church On wednesday na bible study on tuesday na night or friday na night vigil so all this whole thing just tire the king two of them just come be like say dem be opposite that is no be say dem be opposite dem be real opposite each other This one they they serve traditional uh stuff This one they do spiritual jingoism so the whole thing come make the marriage eh come just dey somehow him mama and him the sisters the, and him family dem no help matters the sister and the mama the family people dem no help matters dem come just full of themselves And I say then whether they no expect say this kind thing go ever happen to their family say their daughter go marry king so the thing come over catch dem for body so tey they come overstep the boundary Ooni of Ife come use one corner eye dey look them. o oh, dey look them. When they they form all the activity for palace he just they look dem say hey now this thing I want to see who send am see better. see queen ezenobu eh, wey be say marry everywhere cool In there with his wife but this one activities different different activity. They come turn palace to to another thing and i know say e against the tradition say dem not supposed to they mingle all those kinds thing with the gods of the land for where now so every day different different activity uh, tomorrow night vigil uh, eh, next day um, seven days uh, program another day women convention e no go reach one one week uh, na fathers day different different activities ah Ooni of Ife tire and una know say this king na king wey be say e dey very calm e no dey like too much noise e no na very quiet man so and as they dey do all those program na so dem dey sew cloth as they dey do mothers day na so dem dey sew cloth as they dey do eh, women convention na so dem dey sew cloth na so na the thing wey be say they take oni of ife ebonyi take dey do as they dey sew for naomi they dey sew for im mama they dey sew for im sister if they dey travel na so dem dey dey for entourage oni of ife go carry dem like say hey no be small tin o oh. dem say di man see them finish that is eh wetin that dey call see finish una know say too much of everything is bad A person don't too show himself this is mama na im mama o oh. so now the latest be say they say they don't advise naomi make you e go give only a ife court paper that court decision. this story get kele i no understand court paper as in a whole king the story get as e be o as e carry out my investigation make i know whether this whole thing are true because I know I know the thing no make sense to me when I hear this whole thing. I say make I come torchlight this matter for here, my people. How una see this matter? This one dey don teach a lot of people sense o. Oh. If for example say you dey marry, you dey go marry, no be say your family people no go visit you, they go visit you but no overdo things. They just set the boundary, let there be limits to everything. No be who dey marry go come carry mama keep for house. Eh, if you sew cloth you go sew for mama e come be like say on an opportunity una no guys when woman marry man like this, e plan with the man but this one now so so bringy bringy bringy bringy and na no say naomi no get work like that. all di money na from oni of ife bringy bringy bringy bringy so so demand from one demand to another from one that is a eh, the the king tire e tire wetin he take his eye see for these people? hand eh Don't be small tin and all dis whole thing eh for the for me of wetin i just say na poverty When poverty they na so they e be if for example now say naomi come from a very wealthy home all dis thing for no happen eh all dis whole thing for no happen Now before they pack all their loads, go go palace maybe they they get eh, accommodation problem or maybe where they stay they are not comfortable and i hear say di naomi sef im e, papa no dey send di woman her single mother so dem do tins na di truth be dat dem just see oni ofife to be dia dia ticket to all di prosperity wey dem dey find. dis na big lesson to family for to pipo young girls o for na one body makora no pack all una family pipo even if na mama want to visit una. may visit una with respect Don't be say mama or carry himself come come come come throw away for where the in-law go the in-law go come see and finish no respect e no good at least before woman go start to the visit the daughter too much like that. time ah, maybe come for mugu or all those kind of thing Don't be say nothing you go just full palace like uh, you just full everywhere you go just full everywhere everybody will just see you finish when woman visit in son in-law and in and in daughter that they respect them they go there for like maybe like one or one week or uh, three days or four days or depending on if now uh, the woman born say go omugo you go stay for that two to three months take care of him daughter after i take care of him daughter he go go with respect and dignity Nobody say mama go day palace They do they poke nose They ask daughter eh we're king talk today tomorrow you go tell your mama all those kind of thing no privacy for marriage so make everybody learn On oh, my people na here i won't stop o oh, have a nice day bye